dirree Demokrasii. Ameerikaan har'a guyyaa namisii ganna shantamaan duratti lubbuudha bulfeeffachuu jirti. Dr. Maartin Luther King guyyaa kana yaadachuu fi qophii adda addaa jirti Ameerikaan. Dr. King nama waan inni hojjetee fi inni barreesse addunyaa tana jijjiire. Warri kitaaba Dr. King ummatu fi barsiis keessaa tokko obbo Baqqalee Garbaati. Itti aanaa gaafatamaa paartii Koongireesii Federaalistii Oromooti. Gaafammaadhaa jiru kitaaba kan afaan Oromootti hiike. Namoonni Adaamaatti bilbilee obbo Baqqalee dubbise. Akkaataa Dr. Maartin Luther King qabsoo mirga uummata gurraacha Ameerikaa hoogganuun jalqabe nutti nuun jalqabu obbo Baqqaleen akkan jedhu.
Gurraachonni Ameerikaa Arda Afrikaa irraa garbummaadhaan fudhatamanii gara Yuunaayitid Isteetsi keessumaa kibba biyyattii bakka qonnaaleen dabalatan keessatti waggaa dhibba sadii ol jiraataniiru. Miidhaa guddaan irra gahaa tureera. Garbummaa jala turaniiru. Labsiidhumaan garbummaan eega hafeetiin booda immoo dinagdeedhaan saamamaniiru. Karaa siyaasaas illee cunqurfamaa turaniiru. kun yeroodhaa gara yerootti itti ammaaqaa wayitanni deemu isaanis mirga isaaniif karaa adda addaa falmataa dhufaniiru yeroo tokko tokko mana murteessi dhiyaate mana murteenis yeroo irratti murtaa'e tureera. Fakkeenyaatiif bara kudha saddeet sagaltamii jaha keessa gurraachonni Ameerikaa dhaloota Afrikaa adii fi gurraachi mana barnootaa tokko keessatti wal qixa akka baratan yookaanis immoo bakka adda addaatti tajaajila walqixaa akka argatan mana murtee yuunaayitid isteetsi irratti himatanii turanii haa ta'uyyuu malee tajaajila bakka adda addaatti adii bakka addaatti gurraacha bakka addaatti kennuuf ni danda'ama garuu tajaajilli sun walqixa ta'uu qabaa jedhee manni murtee waliigalaa murteessee ture kana jechuun egaa tajaajilli isaa walqixa ta'uu qaba garuu adda adda ta'uu danda'a jedhee akka qoodiinsi biyya kana keessatti akka inni babal'atu karaa seeraa deeggarsa kennuuf jechuudha manni murtee. kun immoo miidhaa guddaa qaqqabsiise isaan irratti gadaantummaa irratti uumeera bakka adda addaatti nyaatu bakka adda addaa ta'aniitu imalu mana barnootaa adda addaa keessa baratu garuu manni barnootaa sun walqixa ta'uu qaba haa jedhu malee walqixa isa jedhutti utuu ilaalcha hin kennin utuu irratti xiyyeeffannoo hin kennin garaagarummaa irratti xiyyeeffannoo hin kenname sababii kanaatiif miidhaan guddaan irra gahaa tureera. haa ta'uyyuu malee kana keessatti falmiin ittuma fufee bara kudha sagal shantamii afur keessa caamsaa kudha torbatti fakkeenyaatiif mana barnootaa adii fi gurraachi wal bira taa'ee barachuu qabaa jedhanii maatiin biraawon liba biraawon nama jedhamutu ture ijoollee durbaa isaa himattoota ta'anii mana murtee yuunaayitid isteetsi irratti boordii barnootaa kana himatanii turanii murtee seena qabeessa guyyaa kana murtaa'e caamsaa kudha torba bara kudha sagal shantamii afur jechuudha. Manni murtee waliigalaa Yuunaayitid Isteetsi adii fi gurraachi bakka adda addaa ta'anii barachuun isaanii sirrii miti kuni heera Yuunaayitid Isteetsiin kan faallessedha isaa ala jedhee murtoo seena qabeessa murteesseera kanaafis walitti makachuu qabuu kan jedhu murteessee jechuudha. Kun murtaa'ee otoo jiruuti egaa muddee tokko bara kudha sagal shantamii shan dubartiin uffata hodhitu Roozaa Paarkis jedhamtu tokko barcuma asibisi keessa teessee jirtu irraati taatee adii bakka akka gadi lakkistu gaafatamte gadi hin lakkisu sababii jetteef morma qabamtee akka gadi keessa darbatamtee poolisiitti akka kennamte achiis immoo mana murteetti dhiyaattee doolaara kudha lama akka itti murtaa'e gaafa dhaga'amu gurraachonni Ameerikaa bakka jiranii fi ka'anii waan kana mormatanii maartiin luuter kiing taasisa mormii kana keessatti kan isaan gara qabsoo mirga siivilii gurraachotaatti kan isaan dhufan jechuudha.
Dhugaadha seenaan isaanii kun isiniin gara kitaabota isaaniitti hiikuutti maaltu isin kakaase obbo Baqqalaa haala jireenya uummata Oromoo haala jireenya uummata Itoophiyaa wajjin wanni wal fakkaatu jiraateeti moo cichuma nama kanaa laaltaniiti moo Kitaabota Dr. Maartin Luther King barreessan hiiktanii uummata bira ga'uudhaaf maaltu isin kakaase.
Akkuma inni akka tasaatti utuu hin beekin qabsoo kanaa akka hoogganu asirratti agarsiisuu wayita jalqaban gurraachollee akkuma tasaatti isa filatanii waan kana akka dura bu'aa akka dubbii himaatti nu tajaajilta jedhaniitu otoo hin beekin gara hooggansa dhaaba tokkotti ol fidan jechuudha waan sana koree waan sana cimsuuti. Ani immoo mana hidhaa keessa taa'ee akkuma tasaa kitaabota harka koo keessa galan keessaatii gaafa ani dubbisu qabsoon gurraachonni Ameerikaa bilisummaa isaaniif godhanii fi mirga isaaniif taasisanii fi qabsoo uummanni keenya mirga isaatiif taasisaa jiru waan wal fakkaatee natti mul'ateef qabsoo isaanii wal fakkaachuun isaa mala wal fakkaachuu isaan barbaachisaa karaa nagaa qabsaa'uudhaafis immoo amantaa kamiin illee yoo hordofnee akka oromootti amantaa nuti hordofne hundumtuu karaa nagaatiin akka qabsoofnee fi karaa kan nuusaa kennutti fakkaataa aadaan nu keessatti guddannetti kanuma xannoo kana yoo argate immoo uummanni keenya kana caalaatti gabbifatee bilisummaa isaa mirga isaatii itti fayyadamuu ni danda'a karaa nagaa gara mirga isaatii gahuu ni danda'a kan jedhuudhaan uummata koo biraa osoo gaheetiitiin gaariidha jedhee yaadee kan afaan oromootti jalqabee jechuudha.
Kitaabni isin hiiktan maali mata dureensaa?
I have a dream jedha Ingiliffaatiin speaking and writing that changed the world jedha. Mul'atan qabaa haasaawwanii fi barreeffamoota addunyaa kana jijjiiran kan jedhu kan hiike eeganii jedhudha. Otoon aggaa'umsaan raabsimuun deebi'ee mana hidhaatti darbatame. Yeroo mana hidhaa keessa seenu immoo kitaabni kun kitaaba shororkeessaan tokko hiike kan jedhuudhaan kana mintifnee akka uummata bira hin geenye taasifamee bakkuman raabsetti waggaa lamaaf walakkaa eega tureen booda deebii akkuma jirutti baay'inaan kanan arge deebisee garuu namoota mana dubbisuu dhufan tokko tokkoon itti kennee uummata biraan gahuudhaaf yaalii godheen jira amma kitaabota sana harka kee fideera garuu namni sana kan Obbo Baqqalee yeroo jireenya Dr. Maartin Luther King ilaaltan luba waldaa kiristaanaa turanii cicha cimaa agarsiisan karaa nagaa qabsoo geggeessuu irratti danqaaleen hedduun isaan mudatanii turanii uummatuma gurraachaa keessaa isaan mudatee ture gara biraadhaas isaan mudatee ture wanni isaan nagaan geggeessuu barbaadan hookkaraani kan inni mudatame kan dura dhaabbate baay'een isaa hookkara dhalootuma isaan qabsaawaniif uummatuma gurraachaa dabalatee jechuudha gara biyya keenyaatti fuutanii innaa ilaaltan. dhugumatti qabsoon karaa nagaa geggeeffamu kun milkaa'aa jettanii yaaduu maaltis hin dandeessise maaliif kun biyya keenyatti hin hojjetu yeroo baay'ee kan qawwee qabate qofa kan taayitaa qabachuu danda'u kan jedhan jiru.
Ee dhuguma akkuma Dooktar Maartin Luuter Kingiin uummata gurraachaa keessaafi mormii guddaan isa mudataa ture gar tokko gurraachotuma adii wajjin ta'anii haasa'uun hin danda'amu adiin tasumaanuyyuu rukuttaadhaan yoo deebi'e malee seeraanis nagaadhaanis uummata namarraa deebi'u miti mirga namaa kennu miti. Sababii kanaatiif kan nu baasu humna qofaadha kan jedhan turaniiru. Karaa gara biraas immoo adii dhimtiyyuu immoo gurraachi nama miti gurraachi namaan bitas miti kan jedhanii ni jiru. Kana gidduu dhaabatanii turan isaan karaa nagaa ni danda'ama mirga argachuunis ni danda'ama jallachisuus qabdu jedhanii kan isaan falmaa turani yeroo tokko dubartii dhuma gurraattii tokkorraati otoon kitaaba mallatteessaa jiru ati doktor maartin luuter king fi jettee gaafattee jennaan ee anuma jennaan lapheessaa keessa waraantee ajjeesuudhaaf kan turte gurraattii dhuma akka isaatii turte karaa nagaa qabsoo gaggeessuun hin danda'amu jettee kan amantu turte jechuudha haa ta'uuti haga dhumaatti ciccuudhaan kan keenyaaf kan isaanii haga tokko garaagara yoo ta'e iyyuu mirga argachuu danda'aniiru. Nutis immoo gara biyya keenyaatti deebisnee namoonni akka kana yaadan baay'inaan jiraachuun isaanii ni beekama. Maaliif kana jedhan jechuunis hin danda'amu aadaan nuti keessa dabarree dhufnes kanuma keessumaatii biyya Itoophiyaa jedhamee waamamu keessatti aangoon akkaataan itti walirraa fuudhamaa ture karaa humnaa fi karaa qawwee qofaan sababii ta'eef namoonni maaliif akka kanaa yaadan jechuun hin danda'amu. garuu aadaa kana jijjiiruun ni danda'ama immoo akka oromootti keessumaati aadaan nuti keessa dabarree dhufne aadaa kana hin agarsiisu humnaan waraanaan qawweedhaan aangoo fudhachuu hin agarsiisu aadaan nuti keessa dabarree dhufne aadaa boonsaa qabna turre karaa nagaattiin aangoo walirraa fuunu kanaatiif gara qabsoo karaa nagaatti deebiin gara aadaa keenya isa ganamaa isa karaa gadaa keenya karaa nagaa walirraa fuunetti deebi'uudha aadaan keenyatti kanuma agarsiisa aadaa keenya ganamaatti yaa deebinu hojiirra oolchuun ni danda'ama kan jedhudha kanas immoo mallattoo isaa adda addaa argineerraa akkuma gurraachonni ameerikaa guyyaa dhibba sadii fi saddeettamii tokko miila isaaniitiin deemanii atobiisiin lagatanii mirga atobiisii walqixaa fayyadamu akkuma isaan kabachiifatan uummanni keenyas waggoottan darban keessa karaa nagaa hir'isuudhaan karaa nagaa diduudhaan karaa nagaa lagachuudhaan karaa nagaa taa'ee ta'uu diduudhaan mirgoota isaa keessaa fi hanga tokko keessaa gonfatee jira. Bifa qindaa'een, bifa beekumsaan deeggirameen, bifa uummanni hundumtuu keessatti qooda fudhatuutiin kana gara fuulduraatti yoo tarkaanfachiifne ammallee mirgoota nu hafan harka keenyaan gaachiin warra Ameerikaa hanga rakkisuun rakkisuu hin danda'u sababiin isaa nuufata guddeessaa uummata baay'inaan waa bituudha baay'inaan oomishuudha Kana sababii ta'eef wanna harka keenya jiru qofaan nagaan yoo hojiirra oolchine illee mirga keenya kabachiisuudhaaf karaa nagaa uummata dandeenyudha. Kanas immoo waggottanii fi baatiiwwan darban keessa kan agarreedha. Gara fuulduraatti yoo cimnee itti fufnee dhuguma biyya kana keessatti sirna gaarii kan hundumtuu keessatti wal kabajee mirga walii kabajee jiraatu ijaaruudhaaf gargaara jedhee kan kanan yaadu.
Xumura irratti Maartin Luuter King waldaa kiristaanaa keessaa wangeela barachuu keessaa ba'uun isaanii qabsoo kana keessatti hammam isaan gargaare hammam qabsoo isaanii keessatti dhiibbaa qabaate.
Luba turanii dhugumaan Maartin Luuter King abbaan isaati luba abbaan abbaa isaati luba luba ta'uun mirga ofii falmachuu nama hin dhowwu barumsa guddaa isaanii addunyaadhaaf dabarsanii yookaan immoo waldaa kiristaanaaf dabarsanii deeman keessaa fi tokko inni guddaani mirga ofii falmachuu nama hin dhowwu keessumaayyuu namni hundumtuu bilisummaadhaan uumamee bilisummaa isaa dabarsee namaa kennuu hin qabu ka jedhudha amantaan isaaniifi mirga nama dubbachuu hin dandeenyeefi humna hin qabneefi falmuun barbaachisaadha jedheeti kan inni amanu. Dura bu'anii falmuun mirga ofii falmachuun cubbuus miti ammeenya hin qabu mirga ofii dabarsanii namaa kennuun sirrii miti garuu kan ta'uu qabu namaa ajjeesuudhaan miti mala biraatu jira didduun ni danda'ama lagachuun ni danda'ama malleen birootti fayyadamanii nagaadhaan mirga ofii kabachiisuun ni danda'ama. Abbaa mirga ofii ta'uun ni danda'ama jedhanii bu'aa bu'aa ta'anii ofii isaaniif waan kana qabsoo kana jijjiiraniiru. Isaanis baay'ee isaan gargaareera. Isaanis immoo namoota baay'eetiif fakkeenya ta'aniiru. Har'as immoo fakkeenya ta'aa jiru. Waldaaleen baay'een mirga isaanii akka kabajamuuf yaaliin isaan gochaa jiran kan irraa isaan madduudha natti fakkaata. Amantaa isaan ittiin deemaa turanis immoo isaan gargaareera kan jedhu qabaata.
ittaanaa durataa koongireesii federaalistii oromoo obbo baqqalaa garbaa ibsa nuu kennitaniif guddaa isin galatoomfadha.